Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam oolteni wixata muddee soddoma baragal bara 2012 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Yuunivarsiitii Direedawaa keessatti dheengadda barataa Yihuun Alamaayyoo jedhamuun lubbuun cufamuusaa gabaasameeraa mataa oduu har'aati attam jirtu. Oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Dheengadda Yuunivarsiitii Diradawaa keessatti barataan tokko oduu hordofee har'a Yuunivarsiitii Amboo keessatti immoo walitti bu'iinsa uumamee barattootaaf humnoota nageegumsaarraa namoonni madaanii jiru jedhamee jira. Warshaan zayitii nyaataa guyyaatti leetira kuma dhibba ja'a oomishu Finfinneetti akka ijaaramuuf jiru har'a bulchiisni magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Oduu ispoortiif qophii addaallee ni qabna dhaggeeffatoota keenya ammaraafu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna amma oduuf gara jaallanneetti deebina.
Yuunivarsiitii Direedawaa keessatti dheengadda barataa Yihuun Alamaayyoo jedhamuun lubbuunsaa eega darbee booda yuunivarsiitichi yeroo murtoofneef cufamuusaa Addis Chakkool gamasii gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Guyyaa dheengaddaa walakkeessa guyyaa irratti barataa baankii faayinaansii kan yuunivarsiitii Direedawaa akka ture Yihuun Alamaayyoo lubbuunsaa darbuu yuunivarsiitichi gara galgalaa fuula feesbuuk yuunivarsiiticha biraas ta'e poolisii biraa. ragaa argachuuf yaaliin godhame milkaa'uu baatus hospitaala dilcorraatti meedikaal daayirektarii akka ta'an dooktar abdurahmaan abubakar akkas jedhan.
አንድ ሰው ሞቶ መጣ ሳይሆን ወደ ምኒሊክ ሪፈር አድርገነዋል የደም እንዲጠና ማለት ነው።
nama tokkotu du'ee dhufee reeffa isaa qorannaadhaaf gara hospitaala minilikitti ergineerra sanaan ala homaa waan beekam hin jiru sababa isaa adda baafachuuf gamasitti erginee jedhan maqaan isaanii akkan tuqamne kan gaafatan ogeessi fayyaa hospitaala dilcorraa kabroon. gama isaaniin barataan sun darbatamee kufee du'uusaa miidhaan agarsiisu adda isaarra jiraachuusaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru reeffi barataa sanaa guyyaa kaleessaa hospitaala daagmaawii minilikirraa bakka maatiinsaa argaman dhiyaa wallaggaa magaalaa guddisootti ergame sirna awwaalchasaas guyyaa har'aa raawwatameera sanatiin diree dhawaa muddee digdama akka lakkoofsa itiyoophiyaatti murtii dabarseen yeroo hin murtaa'iniif yuunivarsiitichi cufaa akka turuuf barattoonnis tajaajila kamiinuu akka hin arganne beeksiseera. jalqaba torbanii irratti ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa ibsa barattoota yuunivarsiitii maraaf kenneen barattoonni ganama barii sa'a kudha lama duraaf galgala erga dhiyee sa'a tokko booda mooraa mana barnootaa alatti akka hin argamne akkasumas sa'a afur dura doormii isaanii akka seenan yaadachiisee ture yuunivarsiitiin direedawaa qajeelfama kana dabarsee kan ture yoo ta'u miidhaa barattootarra ga'u garuu hambisuu hin dandeenye. barattoota yeroo itti deebisee simatu gara fuula duraattan beeksisa ka jedhe yuunivarsiitichi barattoota naannoleerraa dhufanitti deebisuuf geejjiba qopheessuusaa laalchisee garuu waan jedhe hin qabu.
Dhaabilee siyaasaa sagantaaleef kaayyoo isaanii karaa sabaa himaan akka ibsan gochuuf sagantaan ba'uusaa abbaan aangoo biroodkaast kan Itoophiyaa beeksisee jira. filannoo guutuu biyyaa yeroo gaggeeffamutti maxxansaalee marsariitiis ta'an tamsaasa kallattii gaggeeffamuun duula filannoo paartiilee siyaasaaf oolchuu akka jiru beeksisee jira gabaasa kana edan garramootu qindeesse tujubee dhiyeesse.
filannoo bara 2012tti gaggeeffamuuf paartileen siyaasaa sagantaa isaaniif karoora isaanii uummataaf akka ibsaniif qophee barbaachisu xumuruusaa abbaan taayitaa sabaa himaa itiyoophiyaa beeksisee jira. daayirektarri taayitaa sabaa himaa dooktar geetaachoo dinquu sa'aatiin ramadamuuf teeknooloojiin kan deggeramuuf boordiin filannoo aangoo seerri siyaasaaf ka paartilee eeyyamatti gargaaramuudhaan yeroo inni baasu hordofuun geggeeffama jedhan.
የዕጣ ድልድሉ የምርጫ ቦርድ የሚያመጣው ቀመር አለ። በሕግ በተሰጠው ረመዲን ጨራ ቦርዲን filannoo aangoo seerri kenneefitti fayyadame sagantaa qopheessee fidutu jira ulaagaa maaliitiin sa'aatiin sabaa himaalee kennamu. yoo hirame gaarii ta'a herrega jedhu lafa kaa'a sanarratti hundaa'uudhaan boordii filannoo waliin mari'achuudhaan abbaan taayitaa sabaa himaa immoo sanarraa eeyama fudhatee sabaa himaaleen seeraan sosso'an yeroo qilleensaaf keeyyata gaazexaalee ramadanii ergaa kaadhimamtootaa bilisaan uummataaf akka dabarsan seerri eeyamu jira jedhan. Dooktar Geetaachoo Dinquu akka jedhanitti kunis harki namaa utuu keessa hin seeniin yeroo jiru paartilee siyaasaaf hiruudhaaf haqaan hojjechuuf moosajii yookaan sooftiweerii dandeessisu qophaa'ee jira jedhan akkaataa hojii kana dura ture illee kaasuudhaan sagantaan boordii filannoo biraa kennamu maal fakkaachuu akka danda'u dooktar geetaachoo innaa ibsan koreen gamtaan hundaa'e kan boordii filannoorraa nama lama abbaa taayitaa sabaa himaarraa nama lama of keessaa qabu hundaa'uusaa ibsaniiru.
bulchiinsa naannoo amaaraa magaalaa mooxaa keessatti masjida gubuu mormuudhaan hawaasni musliimaa kan magaalaa dureedawaa har'a hiriira nagaa ba'uusaa addis chakkol gabaaseera hiriirri jimaata darbeef waamamee ture sababaa gaaf sana ayyaana qullubbii gabreelii ta'eef kabajamaa waan jedhameef har'atti darbe kallattii arfaniin kuma hedduun kanneen lakkaaman uummanni dureedawaa dhaadannoolee adda addaa dhageessisuun gara dirree soolaata iidaatti walga'an iddoo sanatti kanneen argaman abbootii amantiif hogganoonni siyaasaa hiriirtotaaf haasawaa dhageessaniiru kantiibaan bulchiinsaa dirree dawaa ahmad mohaammed bu mooxaa keessatti masjiidi gubamuu balaaleffatanii ummanni musliimaa garuu deebii nageenyaa kiristaanota eeguu qabaa jechuudhaan dubbataniiru. sanbata darbe galgala boombii konkolaataa irraa camadamee dhoowuun yoo xiqqaate lubbuu nama saddeettamaa galaafatee jira somaaliyaa muqdishoo keessatti dhaabbati basaasaa kan somaaliyaa balaa kanaaf biyya maqaashee adda hin baafne tokko himatee fixiinsi muddee 28 bara 2019 uummata somaalee irratti dhaqqabeef biyya alaa tokkoon kan qindeeffame ta'uu gabaaseera hoogganoonni biyyattii kan dhiyeessanii turan saduraa wajjin. innammaa kun kan wal faalleessu ta'eera biyya balaa kana keessaa harka qabdi jedhan maqaan dhoofne akkasumas ragaa sana dhugoomsus isan baafne himati kun ibsa mootummaa federaalaa soomaaliyaa duraan baase wajjin wal mormaa pirezidaantichi soomaaliyaa mohaammed abdullaahi farmaajo gaafa sanbataa balaa kanaaf garee alshabaabtu siviilota ajjeese jechuun komatanii turan alshabaab diiguu malee ijaaruu hin beeku uummataaf ijoollee soomaaliyaa galaafatee jedhan. lola waraanaa afgaanistaan keessatti gaggeeffamu dhaabuuf sagantaa kan hin qabne ta'u taalibaan beekseera waliigaltee nageenyaa yuunaayitid isteets waliin tolfamu xumuruuf jecha yeroo dhukaasa dhaabiinsaa ta'eera jechuudhaan gabaasni dhiyaate sobaaf hundee kan hin qabne ta'u gareen kun beeksise lootiseentonni taalibaan yoo xiqqaate humnootii nageenyaa kan afgaanistaan kudha afur guyyaa ajjeesanitti taalibaan immoo kana labse qondaalli dubbii himaa taalibaan ibsa kennaniin gareen lootiseentotaa hookkara gaggeessuu akka hanqisuuf gaaffii ameerikaa biraa dhiyaateef sadarkaa hooggansaatti mariin gaggeeffamaa jira. haalli qabatamaan jirus taalibaan dhukaasa dhaabiinsaa labsuuf yaada qabu olola diinaati kan jedhu ture.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunivarsiitii diredhawaatti lubbuun barataa tokko dheengadda darbuu hordofee walitti bu'iinsa yuunivarsiitii ambootti har'a ganama uumameen barattoonni kudhaniif humnoonni nageegumsaa sadii madaa'uu isaanii hospitaalli riferaalaa amboo beeksisee jira ministeerri saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa itiyoophiyaa immoo yuunivarsiitiiwwan rakkoon tasgabbii itti uumame 22 keessaa torbarraa kan hafe hunda keessatti tasgabbiin bu'ee jira jedhee jira naakoor malkaatuu amboorraa gabaase.
barataa yuunivarsiitii direedawaa muummee barnootaa baankiingii fi faayinaansii yuunii alamaayyoo kumirraa jedhamu dheengadda jechuunis sanbata xiqqaa guyyaa naannoo sa'aatii ja'aatti yuunivarsiitii direedawaa keessatti lubbuun isaa darbu yuunivarsiitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture yuunivarsiitii direedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala dilchoorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee ameerikaa direedawaa jiru addis chakkoliif kaleessa ibsa kennanii turan reeffi barataa yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu guyyaa har'aas wallagga lixaa magaalaa gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti abbaaf haati isaa waan naasuurraan kan ka'e of wallaalanii ammallee nageenyaa jidduutti uumameen barattootni kudhan caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuun hin barbaanne dubbatee jira innillee yeroo walitti bu'iinsa eegalutti doormitarii yookaan kutaa ciisichaa barattootaa keessa tureef rifaatuudhaan darbii tokkoffaarraa utaalee miilli isaa tokko akka cabee dubbateera yaalii argachaa jira. qabaachuus barataan kun dubbatee jira. Walitti bu'iinsi kan uumame qaama nageenyaaf barataa jidduutti malee barataaf barataa jidduutti miti jechuun dubbatee jira barataan kun. Barataan muummee barnootaa paawar injinariing jedhamuun waggaa afuraffaa barachuu dubbatuuf maqaasaa dubbachuun barbaanne kan biraan haala har'a ganama mooraa yuunivarsiitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Fatanaa fattanamaatu jiru daqiiqaa 21 tokko arganuu hafee booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef dhiisaa gabbaa kennaa isteeppii laallisin arramaa jedhe astamaariin nurkaa sassaabee gaafa gabbaanu poolisiin federaalaatiif oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan gibbii keessa guutee liga fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiigan ennaan irkaa fiigan akka kootti doormiin galee erga doormiin galee ijoolleen gaafa du'aa isaan nama baay'ee rukutame jedhanii qabatamaatti kan beekoo nama lama baay'ee miidhamanis federaala hospitaala jirra jechuudha ka'umsiisaaf barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuu hin dandeenye rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biras ga'uun isaa waan hin oolleef barataan rukutameera fooq irraa darbatame jedhamee haasa'amaa ture gondar yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture barattoota sana kan ajjeesaa jiru qaama isaa hin beekne qaama sana irratti immoo tarkaanfii fudhatamee miidiyaadhaanis nuffifsame hin jiru akka kootti barataan nageenya isaatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni jechuudha waliin mari'atanii qaama rakkoo kana geggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko tokko ta'uu baannaan lubbuun kanasittis du'aa yeroo kan gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru lubbuu dhala namaati aduudhaaf hin ergamne maatiin isaa kan erge barattoota kana baratee bor'ana qayyaree ofisaa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiira jedheeti kan dhufe lubbuu nama kanaatiif furmaata ta'a wanti hin jedhee yaadoon sa'aatii gabaabaatti yuunivarsiitiin rakkoon keessa jiru hundi isaa barattoota kana maatii isaa bukkeetti galchee akkamitti akka geggeessuu qabu akkamittiin kontoroloo akka qabu erga murteeffatee booda ji'a tokkoof isa ta'u ji'a lamaaf isa ta'u deebisee barattoota kana qaama nageenyi isaanii eegameen barataan tokko utuu hin du'in akkamittiin akka itti lubbuu barataa kana du'arraa baraaru erga boodee booda gara barumsaatti gara gabatee barumsaatti akka nu deebisu.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala riferaala yuunivarsiitii Amboo Dooktar Gonfaa Mootii waa'ee barattootaa fi humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
Gara hospitaala keenyaa kan dhufan nama kudha sadiidha. Kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa ibsitan dabalatee jechuudha. Barataan naannoo nama kudhanii dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama sadiidha. Kanaaf miidhaa qaamaa sassalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. Isaan keessaatii barataa sadii yeroo godhaaf fayyina qaama isaanii sana addaan baafnu nu bira kan turan irraan kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaatti deebi'a.
Haala yuunivarsiitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayirektara koominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nageenya wal qabatee amma haalli jiru baay'ee fooyya'aa garuu warri faallaa kana dalaguu barbaadan babaatii takkaa yoo eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru jedhan. Kanaaf amma kan irra daawwatillee miidhaa jalaa du'uu danda'e. Amma nuti wanni irratti hojjetaa jirru yuunivarsiitota garaagaraa yuunivarsiitii digdamii lama addaan baafnee kan mallattoon walitti bu'iinsaa xinnoo saasaa baay'ee lubbuu namaa gaggeessan keessatti mallattoo wayii mul'atte gadi qabnee laallee yuunivarsiitotas istaafii achi hojjetanii gansaa achi jiru hawaasaa achi abbootii amantaatis jaarsota biyyaattis hundumaanuu mari'annee waliin falmachuu dandeenya waliin mo'uu dandeenya rakkoon uumame kana rakkoon yuunivarsiitii keessa jiru magaalatti waan barbaadu kan magaala keessa jirus immoo yuunivarsiitii akkasumatti dhiibbaa irratti adeemsisuu danda'u kana lamaan wal simsiisnee sirriitti qaqqabnee irratti hojjennee qofaa seenee amma haalli jiru wayya fooyya'ee jira garuu isa tokkoon rakkoo keessa ture waan ta'eef callaa'ee bifa barbaachisaa ta'een al tokkoon keessaa bahuu hin dandeenye.
Yuunivarsiitiiwwan akka tasgabaa. gabbaanii fi hawaasni magaalaa yuunivarsiitichi keessatti argamu akka nagaa waaraa fiduuf tattaafachuu qaba jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
baay'ee tasgabboon gondar illee erga bishaan ga'een booda baay'ee tasgabboon mattuunis akkasii gambijoolloon asirratti tasgabboon wallatti illee baay'ee asirratti tasgabbaa jechuu dandeenya. Innis rakkoon addaa uumamuu baatus barattoonni baay'een isaanii jaalle gara barnootatti hin deebine herega waan illee akkuma reefu kaafte. Kanaaf amma wanni barbaachisu maal inni hundumtuu qixa sirrii ta'e amma isarraa isarraa eegamuu jabaatee irratti kan hojjetu taate tumsi nu taate rakkoo kana hiikuu hin dandeenya. Jabaanni irratti hojjennu walii gargaarrachuu barbaachisaadha.
Kun osoo kanaan jiru seeneetiin yuunivarsiitii Wallaggaa barattootni amma roobii dhufuu jechuunis boroolee mudda 22 bara 2012tti unka waraqaa qulqullinaa mallatteessuu fi meeshaa yuunivarsiitichaa deebisuun mooraa gadhiisanii akka ba'an beeksisuu odeeffannoon marsariitii hawaasaa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argane ni mul'isa. Yuunivarsiitiin Dambidoollos Gameesaan murtee Wallaggaa yuunivarsiitii wal fakkaatu dabarsuuf akka mariirra jiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidooloo Dooktar Lataa Tasfaayee bilbilaan natti himanii jiru. Yuunivarsiitiin Direedawaas barattootni akka mooraa dhiisanii bahan beeksisuu gabaasni turre gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa hamburraa.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenya taanutti ceenaa warshaan zayitii nyaataa guyyaatti leetira kuma dhibba ja'a oomisha jedhame dhaabbata midrook Itoophiyaa jedhamuun finfinneetti kan ijaaramuuf jiru ta'uun dubbatamee jira. Ijaarsichaaf qarshii Itoophiyaa biliyoona afur gaafata jedhamee jira. Kanas dhaabbatichi qopheessuusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Warshaan zayita nyaataa biliyoona afurii ram finfinneetti kan ijaaramu qabeenyummaa miidirook Itoophiyaa ta'ee ibsameetiin hin jira. Sagantaa jalqabsiisuu qaban ittaanaan kantiibaa magaalaa Injiinar Taakkala Uumaa. Warshaan kun gaafa hojii eegna Finfinnee fi naannawa minaan kan irraa fayyadaman hin jiru. Hojii ittaanaa keessatti barbaachisuu fi magaalaa Finfinnee tumsaa hunda taasisaaf jedhan uumaa.
waggaa tokko zayita kana kan hirru lama booddee immoo gargar kan hirru hirrus dargaggoo dargaggoo naannaanii jiranii kana waan ta'eef dargaggoo fi magaalatti naannoo hundi keessanii zayita kana maatii keessaniidhaan piroojektii kana jireenya keessan jiruudhaaf akka qophoof yaakiyyaasanii dabarsaa.
Sagantaa kanarratti keessummaa qabaniin kan argaman ittaantuun mootummaa naannoo Oromiyaa gantuun kilaastara diinagdee dhaaltuu isaanii warshaalee. sadarkaa jiruuf jiraataa deeggaruu keessatti bu'aa murteessaa ta'uu dubbatan hawaasaa fi dargaggoonni itti dhiheenyaan warshaa kan jedhamaa ta'an dhaamsa dabarsee caaltuun.
Piroojeektii jiraachuun room giroon ikoonoo jalqabne kana dura kan ceesisu waan ta'eef akkuma kabajamoon kantiibaa dubbatan inni biraatis deemanii isaan fudhachuu akka qabanii fi akka mootummaa naannootis warra kana bulchiinsa magaalaa Finfinnumas. Obbo Alatoomaa isinii jechuun bara.
Oomishni zayita nyaataa biyya keessaa oomishtu dhibba kan hin caalle ta'uu kan ibsu zayita nyaataa biyya biyyattiin yoo xiqqaatti doolaara Ameerikaa miliyoona dhibba jaha olii baasii illee dubbatameetiin hin jira. Kanaa sharafa biyya alaas qusachuu carraasatti uumuu fi bu'aan hedduudha jedhan bakka bu'aan meedirook Itoophiyaa obbo Abinnet obbo Abinnet akka jedhanitti warshaan kun dhugoomeetiin dhiheenyatti akka tajaajila kennuufillee kutannaadhaan dhaabbanni isaanii kan hojjetu ta'uu beeksisan.
Meedirook Itoophiyaa ሀገራችን ኢትዮጵያ በምታደርገው የለውጥ ጉዞ ላይ
miidirook itoophiyaan imala jijjiiramaa biyyi keenya taasiftu keessatti sharafa biyya alaa hambisuu fi rakkoo zayitii fi daabboo ummanni keenya qabu furuudhaaf dhiheenyatti warshaa daabboo guddaa isaa ijaarree xumurree hojiitti kan galluu fi warshaan zayitaa har'a dhagaa bu'uuraa kennu kunis halkanii fi guyyaa hojjetameetiin yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf humna keenya guutuu hojiirra oolchina akkasumatti baasii sharafa biyya alaa hedduu kan gaafatu warshaa irshoo biyya keessatti ijaaruudhaaf kubbaaniyaa beekamaa biyya Jarman ta'e wajjiin qorannaa isaa xumurree jirra kuni hundi sharafa biyya alaa hambisuu fi carraa hojii lammiilee biyya keenyaatiif uumuu keessatti shoora ol'aanaa qaba. jedhan adeemsi investimentii biyya kanaa yeroo dheeraadhaaf hawaasa kan hammatee miti kan jedhan ittaantuun pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa fi hoggantuun kilaastara diinagdee aaddee caaltuu isaanii adeemsi kanaan duraa kan itti fufuu hin qabnee fi warshaa tokko dhaabuudhaaf mukaa kaasanii hanga hawaasa naannoo saniititti mancaasuun adeemsa amma booda hin deemsifne jedhan hoggantoonni miidirook Itoophiyaa warshaa kana ijaaranillee hawaasa naannoo kanaa hammachuudhaa fi waliin misoomuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan aaddee caaltuun waamicha dhiyeessan.
Hojii kana dura tureengaa akkaataan kana dura waa'een daldalaa waa'een oomishaatii fi waa'een investimantiitti yaadamaa ture baay'ee dogoggora hamaa qabaachuu ture. Namni investimentiidhaaf gaafa lafa fudhatu wanni inni jalqaba yaadu waan lafarra jiru san balleessee ka'a. Namaas haa ta'u, mukaas haa ta'u, waan san qulqulleesseeti duwwaa isaa kophaa dhaabbata. Duwwaa isaa kophaa dhaabbachuun immoo itti fufeenya piroojektii saniitiifis tahee guddinaafis bu'aa tokkollee hin qabu. Kun immoo yeroo adda addaa gatii nu kafalchiisee jira waan ta'e jecha. Piroojektoonni haaroonni gara investimentii galan lafarra dhaqansan mukaas qofaa osoo hin taane namas osoo hin taane ilaalcha isaaniitiis haaromsanii waliin waan achi jiru sanii waliin wal qabatanii guddachuun ilaalcha qaroominaati waan ta'eef isa kana yaada keessa akka galchitan dargaggeessi keenya naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnees dabalateetii fi naannoo kana jiran hiruu qofa osoo hin taane abbaa kaampaanii kanaatis adeemsaan tahuu akka danda'an teeknooloojii as keessa jiran kana itti siqanii baratanii magaalota biraa irratti fakkeenyummaadhaan akka hojjetan ilaalcha abbummaatiin mootummaan naannoo Oromiyaatis piroojektii kana kan laalu ta'uusaa carraa kanaan isin ibsuun barbaada baga gabbaddan jechuun barbaada.
Warshaan zayitii nyaataa magaalaa Finfinnee naannoo Samiit jedhamutti ijaarsi isaa eegale kuni guyyaa tokkotti zayitii nyaataa hanga leetira kuma dhibba jaha kan oomishu yoo ta'u yeroo warshaan kun xumurameetiin jedhetti qaala'insa gatii too'achuudhaan dabalatatti jiraattota Finfinnee fi magaalaa Finfinnee gatii madaalawaadhaan zayitii nyaataa gahaa kan dhiheessuuf ta'uun himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal.
muktaar inni galatoomsaan dhaggeeffatoota keenyaa rakkoo sagalee bakka tokko tokkotti uumameef dhiifama sin gaafanna ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qophii ispoortii. qophii ispoortii har'aatiif soraan dorgommii kubbaa miilaa atileetiksiif oduu ispoortii adda addaatti fuuleeffatee jira kunooti.
Tapharootonni galchuun sannaa gaagannee haaraa hormaataa fuultuma quufaa gabbinaa sanii ta'uu jenneetiin oduu ispoortii dabarra. Shaampiyoonaan guddattoota atileetota Itoophiyaa istaadiyoomii asallaatti jiran ijoollee ganna kudhan shan kudhan jaha kudhan torbaa taphachuu jiru. Fiigichi darbannaa. darbannaa lollootiif waan akka akka irratti taphatan kilaboota kubbaa miilaa afrikaalleen shaampiyoona isaanii jiran shaampiyoona isaanii afrikaan federeeshin kaap jedhaniin konfedereeshin kaappii kana guyyaa boqonnaa lamaan taphatan amma kilabii kudhanii jaha taphachuu jira hagammaatti marroo shantamii sagalii taphatan abbaan tanamoo'e dorgommii kilaboota afrikaa kaap suuper kaap jedhaniif dabra. bara kum lamaaf kudhanii sagalii dhumachuuf deemu kun kilabootaaf nama akka akkaatiif waan hedduumme milkaa'eef iyyuu ingilish piriimeer liig keessaa liiverpuul dorgommii isii baranaa qabxii shantamii shaniitiin dur jirti halee wolfs tokkoof duwwaan moota akkanuma goolii hedduu walitti qoqqocatte shantamii shan geette kilabii isii dhaantu leeser sitii qabxii kudhanii sadiitiin caalte jechuudha goolii takkitti halee isiin mooteen sun gurba isiin seenegaalii bitat saadiyoo maanet keessa buuseef saadiyoon kubbaa tana namichi goolii eegu jala loosee galcheef kubbaa tana taphataan kubbaa miilaa kan liiverpuul Liverpool Adam Lalana harkaan tuqee jedhanillee viidiyoo irra deebi'anii ilaalanii jennaan akka jedhan hin taaneef goolii taateef. guddoo tole namni kun kilabii saawud areebiyaatii taphataa saawud naasirii taphata barana qof goolii 57 galfate guyyaa dheengaddaa taphisaa waliin jechuudha barana goolii 57 galchee guddoo gammadee jedha Hamdallaan namni ganna 29 kun onkoleelessi 29 taphadhaaf. Chelsiin barana akkuma taateef uyyuu yaayyuu dandamattee jedha manaajerii isii Frank Lampard tapha kaleetiin Arsenaal lamaaf tokkoon moote manaajerii taphachumaan tapha milkaa'eef taphataan kubbaa miilaa Swiidinii fi Manchester United ka durii Zlatan Ibrahimovic ta durii taphammaan kanaa kilabii isaa ta durii akka malee yarachaa deemuu jirtuuf kontiraat haaraa jijaatiin itti galuuf jira kilabiin inni itti seenuu jiru kun AC Milan akka kilabiin xaliyaana siirii A jettetti Ibrahimovic amajjii lama barkum lamaaf diddama AC Milaanitti darama. Ibrahimovic barkum lamaaf kudhanii kudhanii lamaatti AC Milaanii taphachaa bahe jaatamii tokko taphate goolii afurtamii lama galcheef. kilabii Ameerikaa LA Galaxy fi bitootes bar 2018 taphatee fi haga bitootes bar 2018 goolii 53 galcheef AC Milan inni deebituun baraana bar 2011 asitti waan guddoo mu'attee gad bu'aa deemuu jirti faluuf itti seen. Ameerikaan ispoortii humnaa akka malee taphatti. taphisiin taphattuun keessa tokko guddoo jaalataniin keessa tokko ameerikaan fuutbool liig jedhaniitiin garee 52 qabdi akka kanaan ameerikaa afc fi nfc jedhanii ameerikaa fuula lamatti qoodan gara nfl jalatti kilabootii baraanaa intaayinii akkuma kanaan gareen niw yoork jaayants maanajerisii shurmur hujii irraa buufte jeneraal maanajerisii jetalmaan qaxarachuuf faluu jirti rediskiin garee waashingtan dc jechuun onkoloolesi dabr keessaa leenjisaa isii jee gruden hujii irraa buufte amma immoo nama haaraa pirezidaantii isii bruus aalen hojiirraa buufatte arda. Clevelandilleen leenjisaa isii Freddy Kitchens hojiirraa buufatte gareen 52 ammaan tan ja'a wal tafan tunin 32 keessaa 12 wal tafa ja'a keessaa filachuuf deemuu jiran gurraan dhalama lama bara 2020 irratti Miamiitti Super Bowl yookaan immoo waancaa kubbaa miilaa Ameerikaa taphatanii kalee 49ers Seawaax 26-21 akkanuma jecha abbaanaaf keessaa hafe abbaan kaan ammoo wal tafa milkaa jenneen ispoortiin taarraa tolmaan soraa lafeeti.
xiinxalaan siyaasaaf daayireektarii OMN ka ture obbo Jawaar Mohaammed akka jaarmiyaatti siyaasa Oromoo keessatti qooda fudhachuudhaaf miseensummaa Koongireesii Federaalaa Oromoo guutuu isaanii labsanii jiru. Paartichis kana mirkaneessee jira. Muktaar Jamaaltuu gabaase.
Xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara Oromiyaa miidiyaa neetwoork kan turan obbo jawaar muhammad erga filannoo bara kanaa irratti ni dorgoma jedhaniitiin ibsaniin booda dhaaba kamitti maqaniin gaafii guddaadha ture koongireesii federaalistii oromoo wajjiin itti fufuu danda'u tilmaamni jedhu heddumminaan kan dhaga'aman dhaabicha wajjiin itti fufu ta'uudha durataan koongireesii federaalistii oromoo piroofeesar mararaa guddinaa kan isaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif mirkaneessan.
yeroo baay'ee walbeeknaa dhaabbii keenyas nama gargaaraa ture. Bishaalee dhangala'een. Yaa kana miseensa paartii isaadhaa amma miseensa ta'etti dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin paartii sana gargaaruutu jira. Akkasuma immoo paartii sana keessatti mirga miseensi paartii sanaa qaban hundaa qabaachuutu jira.
Akka leexaatitti qophaa'an mannaa qabsaa'u mannaa garee ta'anii waloodhaan deemuun waan yeroon barbaadu kanaaf murtee kanarra gahe kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed miseensa dhaabaa ta'eetiniin uummata tajaajiluudhaaf karoora yeroo dheeraa yaadaatiniin ture jedha. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo turtii dheeraa biyya alaa ture keessatti lammummaa biyya Ameerikaa kan qabu ta'uunsaa heddumminaan dubbatama. Raadiyoon sagalee Ameerikaa adeemsa hirmaannaa filannoo biyya Itoophiyaatii fi lammummaa Ameerikaa haala kamiin akka wal duuka deemsisuudhaa danda'u obbo Jawaar Mohammediif gaafii dhiheesseetiniin jira.
Hangaafan yeroo sirna wayyaanee kuffisee gara biyyaatti gallu biyya kiyyattii fi lammummaa biyya kiyyaa fudhachuudhaan murteessee kan dhufe duras dhiifamneef malee biyyaa fi biyya teenya jibbinee miti ammas taanaan lammummaa biyya kiyyaa fudhadhee uummata kiyyaa fi biyya kiyyaa tajaajiluudhaan murteessee jira piroofiisarra jirra kun inni lammummaa rakkoo kanaa waan iddoo kollee hin qabu.
Kan Ameerikaa deebi'ee jira jechuudha.
Deebisee hin jira dhuunfaa jira deebisee piroofiisa deebisuu turre jira jechuudha. San deebisuu kaasii fudhachuun piroofiisa ifaadha garuu waan akkasuma
Obbo Jawaar Mohaammed dhimmoota itti gaafatamummaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii fi adeemsa gareedhaan hojjechuutiif qabsoo Oromoo keessatti tumsuudha qaba jedheetiniin kaase gaafiif deebii guutuusaa qabanneetiniin dhihaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa yeroo afetti wallee kana sin afeeraa wallee kana booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa. Kanaaf gama kiyyaan nagaattiin jedhaa sagantaa booriitiin walitti deebina. Kunooti muuziqaan.
Shaanqoo dhaleechisu farda bagadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenyite. Caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu.
The voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ የሚተላለፈው የአማርኛ ፕሮግራም አሁን ጀምሯል። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችሁ